bakunzi b'ikinamico ifumba y'ubukire duherukana mukamana na karwera bafashe umugambi ntakuka wo kurogesha kankindi ese mama byaje kugenda bite mukurikire umukino
ese kanki karame patoro gira hino nkubaze wiriwe ariko mwiriwe nari mbitabye
abakozi se ntibarakaye ko twabakoresheje amasaha y'ikirenga ego maze nababwiye ko babemereye agahimbaza musyi baravuga ngo niba ari uko byahoraga nibyo ni byiza rwose reka nta kibazo namba akazi baragakora bishimye oke byiza da nk'uko rero wari wabimbwiye nabagabanyijemo amakipe abiri yego bariya baruguru nibo bayungurura bakoresheje akayunguruzo kugira ngo bavanemo imyanda iremereye yego hanyuma bariya bo hepfo rero nabo barakoresha intoki bavanamo ibyangijwe n'imungu n'ibyahinduye ibara cyangwa ibyatonzweho n'uruhumbu eee ni byiza da ntibagakore batyo rwose muhumura ariko muhumura ubutaha umurimo wo kugosora izatworohera kuko nabibonye ko burya umusaruro dufite wari ukeneye rwose imashini igosora ni nabyo rero
nubwo umuntu yazabanza kugura ikoreshwa n'amaboko noneho ubutaha umuntu akazashaka ikoresha moteri rwose niyo maherezo kuko n'ubundi abakozi babijyamo nabo bahembwa menshi gukomeza gukora dutya twabatwaye
none se mukama karame mabo uriya mugabo ariko nabonye amaso ataraya amubonye he handi se kandi mabo yewe uriya mugabo ko asa n'umupfumu ukagena yanjyanyeho iki uriya se niwe yakujyanyeho njye mbonye basa ni uko mubona yari yambaye ibintu ukuntu yanisize amarangi ariko nabonye basa rwose niwe yewe ntibyantangaza kuko ngo nabyo arabikora nanjye ni uko namumenye ariko nyine ni hambere kera kera nyine nyiri umukobwa uzi ko buriya n'inzara zazitanga di ese rwose niwe niwe pe
wasanga ari we none se mukama karame mabo
biriya bintu byo guhekesha akankindi nyonjo ko numva binteye ubwoba gute se kandi numva birimo ubugome bwinshi rwose umva sinabikora mabuja kandira none se umuntu uguhemukira bene kariya kageni koko umufitiye impuhwe kandi ziki umuntu yagutwara umugabo kuko ukamera nk'aho nta kintu cyabaye ariko uzi ko ukina urakina n'urugo wowe imyubakire yawe ntabwo nzayizagarukira oya mukama njye ndumva namureka imana ikazaba ari imwi- ibimwibariza rwose aha Ni ukuri.
none ibyo ko ubitekereje warangije kubibwira amatabaro urumva byasubira inyuma gute twamutelefona Aye.
ariko tukamubwira ko tubiretse yabaga yabaga mbega wowe Mm.
Eh, wamaze kumwumvira ubusa Eh? ubwo yanyonje aramutse ari wowe wayihekesheje wabigenza ute ayiwe ukicara ukumvira ubusa umuntu nk'uriya ukumva ko biri burangire gutyo gusa urabeshya mukama Mhm.
Mana we.
bariya abantu we ntabwo bazi Mm, mm, iyo mutangiranye ikintu mugikorana mu ibanga rikomeye mm.
kandi mukagerana ku musozo wacyo iyo mwisubiranye rero ingaruka zishobora kukuzaho zikakujya ku gahanga None- ubona bakina Yewe. noneho ndagowe ubwo we ni iki se mabu ehe wowe reka kubitekerezaho icyo twiyemeje tugikore kuko ni ku nyungu zawe kandi nzagushyikira kugera ku ndunduro niyo bivamo rero ibizakubaho ntuzampamagare tubyumvikane ubwo nyine Aha.
nta kundi ko nta mwigurana se ni akazi kawe ndakubwiye ngewe ngo ni akazi kawe bizakubaho ntuzamamagare Ka- rwose
ubu se birarara birangira ku buryo ejo twazatangira gutoranya impeke tuzishyira mu byiciro Hmm? kugira ngo dutangire umurimo wo guhunika bya nyabyo twabyiyemeje birarangira rwose patoro nkwibutse rero ko impeke nziza nziza zishyirwa hamwe zigomba kuba zumye neza kandi zigomba kuba zi- ziringaniye urumva Eh, Eh, mbese ziteye kimwe kandi zisa
yego
Hmm. zigomba kuba kandi zisukuye urumva yego Eh, zidahumura nabi kandi zitarahinduye ibara ibyo ndabyumva rwose patoro ubwo kandi nta kindi kintu kigomba kuba kivanzemo cyazazangiza Mm.
Mm, ndabyumva mbese zitavanzemo ibindi biribwa cyangwa undi mwanda uwo ari wo wose ibyo byo rwose tuzabyitaho patoro Eh, mugomba kubyitaho rwose hanyuma rero no kwitwararika mu kureba neza niba ntazangiritse zimwe zi- zigenda zimenagurika yego rwose kanyi Karame.
rwose sinzasangemo bene za mpeke zanambye cyangwa ziriho uruhumbu cyangwa zamaze kwangirizwa n'imungu rega patoro ibyo byose warabimbwiye Eh, muzabikore neza rero Eh, Mm, reka njye kuvugana na senzage mm, nawe musubiriremo nk'ibyo maze kukubwira kuko n'ibishyimbo nzabihunika mu buryo bw'igihe kirekire yego Eh, tugomba kwitwararika rero imirimo ibanziriza ihunika nyirizina eh, birakwiye Mm, patoro ndakumva na n'ubu urusiya ntarakuvugisha ashwi na n'ubu ntabwo aramvugisha
reka tubitege amaso ariko ndumva hari inkuru nziza igutegereje Eh, hari agakurusi ufite
reka twihangane turebe ariko ndumva ari bizima okay kanyi karame ibyo uvuze bingirirweho eee dusabe imana ibiha umugisha ye amena
kagi kagi umva umva kagi umva ariko kagi
ni icyo uri kunyabiriza kanyi umwana yandembanye yewe ngo ngwiki
umwana yandembanye
hanyuma se ku kigo nderabuzima ntabwo haza uragira ngo ngire niko ntari muganga
afite umuriro mwinshi nagira ngo mperekeze mujyane ku mujyanama w'ubuzima muhe umuti ubwo ejo nibwo nyine nzamujyana kwa muganga
kanyi kumva ubwo mperutse kuza kugukomangira ku cyumba cyawe wamwenga iki ntiwambwiye ngo ngo ninsubire mu cyumba cyanjye nkuve mu matwi
byose bihuriye he?
muramba ntishe umutwe umvana mu bitotsi aho bihuriye ni uko nawe ukwiye kumva mu matwi ukareka nk'isinzirira ariko ubwo urakomeje kagi
karwe karame mukamana muraherukana ko telefone ye yananiye yakunaniye se ubwo yashizemo umuriro wamushakiraga amahoro se ntacyo nawe ejo wazabimubwira Mm.
kuko ndashaka ko bitondera ibyo kwitegura guhunika umusaruro w'ibishyimbo uyu munsi ariko kuva mu gitondo twiriranywe kandi imirimo yo kugosora ibishyimbo irayirangiye biranshimishije rwose kuba byarangiye byarangiye rwose Mm, none se kanki komera gusa Mm, mvara Eh.
nanjye umva noneho undi kankindi Ntago de.
ubwo ni uko twari turimo tuvugana iby'ingano buriya rero guhera ejo Mm.
muzongere mwanike ibyo bishyimbo bigosoye nibura nk'iminsi ibiri kugira ngo bishiremo ubukonje hanyuma mubone kubihungira yego Mm. ubu bwo tuzakoresha imiti ituma bibikwa igihe kirekire bitamunzwe ese niko bimeze rwose umusaruro w'ubu nzawushyira ku isoko bitinze Mm.
ibiciro bimaze kuzamuka cyane mbese Eh, niyo mpamvu rero tugomba kwitwararika ku buryo igihe cyose ibyo bishyimbo bizamara bizahorana ubuziranenge bwabyo none se tuzahunika uwo twahunitse ubushize hari ikibazo se Mm.
erega hari ahantu hujuje ibisabwa Mm.
Hmm, ntabwo hanyagirwa cyangwa ngo harekemo amazi Mm.
nta buhehere bwinshi buhari cyangwa se ngo habe ubushyuhe bwinshi Mm.
Eh, kandi rero hinjira n'umwuka uhagije ibyo byo nta kibazo haduteye Hmm, ahantu hatari ibyonnyi se namba nta mbe bicacana nta n'imiswa yewe hmm. ariko rero buriya tuzabanza tuhakorere isuku ku buryo buhagije mbese Eh, kandi tuhatere n'imiti Mm.
ariko nkakabyara kanyi buri wese afite icyumba cye n'undi akagira ikindi cye kandi urabizi neza ko ari wowe wabifatiye umwanzuro none rero mbabarira twumvikane buri wese ajya acunga ibibazo by'icyumba cye n'undi cye igihe uzumva u- watekereje neza ukumva ko umugabo afite agaciro uzagaruka ariko utazanywe no kuntura ibibazo byawe
ariko wakumva nk'ingingo wagira ngo si umwana wawe urwaye
ugize ngo iki kanye ugize ngo umwana wanjye umwana wawe nyine hano wanjye si umwana wanjye iki Ah, ndakuzi ubwo ugiye kuzura kaboze
kanyi ntabwo kabuze rwose ahubwo aho bukera unyitege nkitegese nagukoshereje iki byihorere agahinda k'inkoko kamenywa n'inkiki itoramo mbiswamo reka nihamagarire maritina mperekeze hamagara nyine undi se wanshakagaho iki
ubwo ikizaba gisigaye ni ugupanga imifuka neza ku buryo bunoze Mm, eh, ubundi tugatandukanya sitoke y'imyaka ishaje n'imishyashya birumvikana rwose Mm. buriya rero karwera karame ndakubona ntukabone imirimo yo guhunika nyitwararika ngo ugire ngo ni ikindi Mm, Mm. guhunika ni igikorwa cy'ingenzi mu ifata neza ry'umusaruro w'ibishyimbo mm, kandi rero iyo bihunitswe neza mu buryo bwiza bituma bigumana ubwiza bwabyo kugeza bigiye ku isoko birumvikana Eh, hanyuma kankiri nawe namwihanangirije ngo yitwararike ku buryo umusaruro w'ingano nawe tuzawuhunika wujuje ubuziranenge ibyo by'ingano muzaba ari we mubibaza niwe mwizeye
erega si ukumwizera kankindi ni uko Eh, iyo moto se ihagaze ku- ku- ku irembo ko numva umutima usimbutse Mm. amagambo se kankindi yambwiye mama arasohoye
ariko ko muri uno mugoroba izina rya kankindi waryibanzeho ra byagenze bite mwiriranywe
e karibu
reka nkingure ego mana y'u rwanda rusi Eh,
ego ko Eh.
hobe hobe niko yeza kuzwi niko iteka ryose rusiya mwana wanjye karame papa Mhm. Oh, uraho neza mwana wa uraho papa amashyo amashongore Mhm. Oh, uzanye nande se mwana wa ni maritine ngejeje ku irembo ahita agenda Oh, ndishimye cyane cyane rwose bimwe bitagira urugero Mhm. yewe ni- ni- karwe karame nubwo ejo nzabyuka ngenda Eh, rwose nzagaruka vuba eh, Mhm, dukore umunsi mukuru umunsi Re- mukuru eh, cyane rwo reka ahubwo mpite mpamagara rudoviko Eh, Eh, ejo mu cyakare azaza bajye kaka amasa nari nateguriye umunsi mukuru w'umuganura Eh, w'abakozi rwose eh, Mm, maze dutumire n'inshuti eh.
ejo tuzakora umunsi mukuru w'uko umwana wanjye yagarutse mu rugo kandi akaba aje amahoro none se umunsi w'umuganura we ukazarurira Mm, erega umuntu yanabihuza ko twasaruye se tukaba tugeze no mu gihe cy'imirimo y'ihunika Mm, gusa ugira ngo ahari wenda ahubwo igihe cyari kigeze ahubwo mm.
igihe ni iki ahubwo ibyo ngibyo Eh, ubwo rero urabwira mukamana na kankine ejo bazaze kugufasha imirimo yo mu rugo yego ibyo mu mirima byo bizasigaramwo abandi Mm, Eh, nanjye ndatumaho abakozi ejo bazaze babukereye nibyo rwose Mm, rusi karame papa Eh, ubwo rero utumire maritini nawe ejo azaza akeye rwose ameze neza eh, ndamubwira Mm, umubwire rwose nta kibazo
papa mbanze se njyana igikapu mu cyumba yego mwana wanjye rwose nta kibazo kijyana ugaruke utubwire amakuru y'uyu munsi ibindi byo uzaba bitubwira witonze uba urinaniriwe yego
yewe yewe rusiya yarananutse disi atananuka se si mu gihe
yo mbega ukuntu papa yishimye kumbona biragaragara ko ibyishimo afite bingana n'agahinda namuteye ariko karwera we anyitegure njenje
karwe karame
urangiye mbona kankindi n'umuhungu we ngomba kubashimira by'umwihariko ubashimira se ko bakoze iki Mm, uzi ko buriya ari bo batumye agaruka
ariko ye si bose ahubwo bamujyanye kuba bamugaruye se ni urundi rukundo uretse gutinya ko byazabagiraho ingaruka mbi Mm.
ahubwo njye ndabona bakwiye kubazwa aho bari baramujyanye njye ndi wowe kankindi nahita amwirukana mu kazi maritini nawe nkamuca mu rugo rwanjye Mm. karwe ndi kukumva njye si ko mbibona rwose yego ye urabibona utese kuba baramujyanye ibyo ni ukubikeka ariko kuba baramuzanye byo turabihamya
aha iyo bijemo kankindi byose bihinduka byiza ntacyo ariko kankindi ntabwo banteye muri iyi minsi mike byo biraba byagiye mu buryo rwose
ohoho ese ko mugaga na karwera bakomeje kutumva kimwe uruhare rwa kankindi mu kibazo cya rusiya aho ntibigiye guhungabanya umubano wabo ntimuzacikwe n'ikinamico ifumba y'ubukire y'ubutaha ifumba y'ubukire ni ikinamico mutegurirwa na minisiteri y'ubuhinzi n'ubworozi minagri ibinyujije muri porogaramu yayo ishinzwe gukusanya no gusakaza amakuru ku buhinzi n'ubworozi sika aka gakino hamwe n'utundi twatambutse tuboneka kuri paje noza ubuhinzi iri ku rubuga rwa interineti www akadomo minagri akadomo govu akadomo rwa ubaye ufite igitekerezo inama cyangwa ikibazo waterefona kuri nimero mirongo ine na rimwe makumyabiri na karindwi wanakohereza ubutumwa bwanditse kuri paji yawe ya fesibuku minagiri